bulchiisa naannoo Oromiyaa godinaa Booranaa magaalaa Moyyaalee keessatti taleellaa sanbata dabre kana raayyaa ittisaa Itiyoophiyaatiin raawwatame namoota kudhan ajjeeseef kudha tokko madeessise laalchisee kan battalumatti ibsa kenne koomaand poostiin labsii yeroo muddamaa Itiyoophiyaa odeeffannoo dogoggoraarraa ka'uudhaan gochaa dogoggoraa murni raayyaa ittisaa loltoota shan qabu raawwate jechuudhaan akka loltoonni sun to'annaa jala jiran dubbachuun isaanii yaadatama. mootummaan naannoo oromiyaatti biiroon haqaa dhimma kan akkamitti ilaala sadarkaa ittaanaa biirootti abbaa dursa hojii koominikeeshinii obbo Taayyee Danda'a Finfinneerraa subsiiseen jira ajjecha kana biiroon isaanii akkamitti akka ilaalu ibsuudhaan jalqabu.
Waajjirri keenya waan uummata nagaaraati irratti raawwatame yakka guddaa ta'uusaa yakka waraanaa ta'uusaa akkasitti hubata.
Koomaandi poostiin yeroo muddamaa kan inni jedhu dogoggoraan raawwatame. hidhattoonni adda bilisummaa oromoo daangaa qaxxaamuranii naannawa sana jeequudhaaf tasgabii dhabsiisuudhaaf waan deemaniif sanaaf jedhamee waraanni shaalaqaan tokko achi buufatee ture sun odeeffannoo dogoggoraa argateetu uummata nagaarratti aleellaa kana raawwate kanaaf ni gaddinaa namoonni shan kan dogoggora sana keessa jiranis qabamanii jiruudha kan inni jedhe kanoo akkamitti ilaala waajjira keessan.
Akka waajjira keenyatti Namoonni qabaman ka jedhu dhageenye jirra. Ammoo wanni suni dogoggoraa jedhanii ibsuun sun immoo sirrii miti jennee amanna. Maaliif sa'aatiin isaa guyyaadha. Dukkana miti. Yeroo sanitti jeequmsi bakka san hin turre lafti nagaya. Uummanni sun hidhannoo harkaan qabanii karaa irra magaala keessa yeroo akkanaa keessatti wanni nama muddee lubbuu namaa akka balleessan nama godhu wanni dogoggoratti nama oofu wanni tokkoyyuu hin turre yeroo sanitti jechuudha. Odoo namni hidhannoo qabuyyuu namummaan diina ta'ee biyya kana waraanuu dhufu hidhannoo qabatee bakka sanitti argame waanuma arganiif hin ajjeefaman natti hin fakkaatu maaliifuu hiree harka seennadhu gara naayif gara siis waan badinii hidhamuu dandeechaa harka seennadhu wanni jedhu nama hidhatetti yoo ta'e wanni kun godhamuu qaba jedhee jennee amannu waraana keessatti immoo kun beekamaadha jarri sun nama lafa ka'eetuma akkanumaan qawwee hidhatee miti nama leenji'e yoo maal raawwatu akka qabu nama beeku. Uummata nagaa karaarra deemu uummata nagaa mana shaayii taa'ee shaayii dhufu uummata nagaa motoraan deemu waan akkanaa kanarratti dhufaa sabanuun dogoggoraanii hin dogoggorree odeeffannoo dogoggoraatiin wanni jedhu suni mataan isaa rakkina qaba jechuudha namni waan saniin dogoggoree jedhu dhugaa dubbii sanii dhoksuu barbaadne amannamu.
Jiraattonni naannoos kan isaan jedhan kanumadha bakka bu'aan koomaandi poostii jeneraal Hassan Ibrahim ibsa kennan sana keessatti kan isaan jedhani. shaalaqaan sun waraanni achi buufatee ture suni qaamuma durumayyuu loltoota abaa'oo barbadeessuudhaaf bakka sana buufatee turedha malee qaama koomaandi poostii mitiidha garuummoo gama biraatiin itti gaafataman bulchiisaaf nageenyaa godinaa booranaa yeroo dura nuu ibsame waanni kanaayyuu hin kaane koomaandi poostii miti waraana idileedha wanni jedhame dubbatames hin jiru lammata immoo. warra duraan dhufanis haa ta'u warra boodaan dhufanii kan achitti ajaja kennaa jiru godinaa booranaa keessatti itti gaafatamaa koomaandi poostiiti kanaaf dubbiin isaanuuf mataa keenyaaf iyyuu nuun galleedha kan inni jedhu kan akkamitti ilaaltu isin.
Toora sanitti qaama kamtu koomaandi poostii keessa jira qaama kamtu keessa hin jiru ka jedhu waan ifatti beeknu hin qabnu garuu immoo akka waliigalaatitti seerri labsiin bal'isuun poolisiin federaalaa poolisoonni naannoo raayyaan ittisaa ammoo humni tika biyyattii hundumtuu qaama koomaandi poostii akka ta'e in labsa haga arginetti jechuudha. Waan fe'eefuu garuu qaama koomaandi poostii immoo qaama koomaandi poostii miti waan jedhuu miti dubbii ijoon. Dubbii ijoon raayyaan ittisa biyya kanaa uummata nagaan jiru ofii jiraataa jiru irratti guyyaa adii guyyaa saafaa rasaasa dhukaasee nama nagayaa nama kudhan ajjeesee nama kudha tokko madeesseera. Wanni kun immoo waan dogoggoraan raawwatee miti. Waan itti yaadamee nama nagaasuudhaaf godhamee wanni jedhu sun jala muramee kaa'amuutu irra jira. Naanna'ee naanna'ee namni immoo bakka sanitti waan san raawwate sun isuma qofayyuu ka jedhu iyyuu hin qabnu. Maaliifuu akkaataan waraanni gubbaa jalatti itti ajajamu hin beekna. Ijoolluma waan san raawwate santu raawwate ka jedhu illee hin qabnu. Gubbuma irraa gadi qabee kanaan durallee Shalanqooraattis wanni akkasii ta'ee jira. Ambootti wanni akkasii ta'eera. Baale madda walaabuutitti wanni akkasii ta'ee jira. Toora sanitti of course inni bakka san jiru dogoggora raawwatu jechuu miti. Garuu kun immoo waan akkasii hin fakkaatu. Waan akkasii wanni hin fakkaanneef namni gubbaadhaa waan kana ajaju dubbiin kun dogoggoratti raawwatame jedhee waan abbaan fedhe ifatti ergu waan beekaa raawwate. abbaan fe'uu dogoggoruu hin dandeenye kana odoo ilaalanu gubbaarra warri jiru warri waan sana hoogganu dogoggoraanii jedhanii yaada jallisuu yaaduun sun akka wanni sun duraanuu gubbaarraa wanni wayii keessa jiru waan akeeku ta'uu dhiisuu danda'a ta'uu danda'a garuu wanni sunuu mataan isaa akka rakkina qabutti hubanna jechuudha.
Amma eega kun dogoggora ta'uun isaa nu amansiisne kun dogoggora miti ka jettan ta'e kun dhaabbii mootummaa naannoo Oromiyaa dhaabbii biiroo murtii haqaa bulchiisa naannoo Oromiyaa yoo ta'e dhimmi kun dogoggora ta'uu dhabuusaa qaamni qoratu qaamni dhimma kana iyyatee haqni akka eegamu godhu eenyudha. Maalti jira gama keessaniin sagantaan jira?
Gama keenyaan akkuma kanaan dura beekamu labsii ammaa kanaan waajjirri keenya hin hammatamne garuu immoo naannoon keenya nagaya lammiilee isaa lammiilee bulchuu kana lubbuu isaanii qabeenya isaanii jiruu isaanii ibsuu fi dirqama waan qabuuf toora sanitti akka raawwatame san karaa ilaaltuun karaa poolisii ta'uu danda'a karaa bulchiinsa naannoo keenya bulchuu ta'uu danda'a waan sirriitti qoratamee eenyutu maal godhe ka jedhu sun sirnaan adda bahee namni akka san raawwate gubbaa haga jalaatitti gaafatamuu qaba ka jedhu amanna. Garuu ammatti akka waajjira keenyaatti waajjirri keenya qaama waan saniiti miti.
Gama biraatiin kan dubbatamaa jiru yakka naannoo sana keessatti raawwatame waan ta'eef namoonni yakka kana raawwatanii bulchiisa naannoo Oromiyaa yookaan immoo naannoo sanatti dabarsamanii kennamuu qabu ka jedhudhaan ga'oonni naannoo kan isaan dubbataa jiran. Bakka bu'aa koomaandi poostii sanarraa immoo kan dhaga'ame akka seeraatti namoonni kun miseensota waraanaa waan ta'anii fi mana murtii waraanaatiin ilaalamu kan jedhudha kan jiru. Kana irratti ilaalchi keessan maali? Namoonni kun eessatti gaafatamu? Yeroo ammaa eessa jiru?
Amma bakki isaan jiran dhageenye san malee ofii waan qabatamaadhaan quba qabnu hin qabnu. Garuu immoo jachi raawwatame sun yakka namoota nagayaa irratti ta'e jedhamee itti yaadamee akka malee gara jabinaan beekaa raawwatame waan ta'eef yakki sun akka dogoggora ogummaatitti laalamee mana murtii waraanaatiin laalamuu qaba ka jedhu yaada hin qabnu namni murtii idilee achumatti bakka yakka raawwatan sanitti godina booranaatitti laalamee ragaan itti qulqullaa'ee adabbiin sirnaa itti kennamuudha qaba yaada jedhu qabna wanni sun qorannoon isaa sirnaan gadi fagaatee sirriitti ilaallamee anachitti waan san raawwate qofa odoon ta'in nama kiyyoo san kiyyeessu waan san hundumaa laallatu irra jiru garuu kanaa wajjin wal qabatee maal inni rakkoon akkanaa kaleessas uumamee beekaa borus uumamuu uummata keenyaaf ergaa nu qabnu jira yoo hiree nuu kennitan namni akka jallanee wanni tokko ta'e jedhee waanuma argeef ogguma waa ta'an fiigee waan hin taane keessa seenuun irra hin jiraatu maaltu ta'ee maaliif ta'ee eessa deemuufi ka jedhu dhaabbatee walaaluu irra jiraata. deebii kanaa kennamu immoo akkamitti eenyutu yoom kenna ka jedhu karaa mootummaa keenyatiin qulqullaa'ee itti deemama. Kan qofa odoon ta'in tokko lama jedhamee wanni kanaan dura taasaa saniin yakki gurguddaa raawwatamaa ture jira. Sun hundumtuu tokko lama jedhee lakkaa'ame seeratti dhiyaachuu qaba jennee amanna. Sun inni akka itti ta'u qaba. Amma kallattii san argatutti uummanni keenya aaree kaaftii hin malle keessa akka hin galle waan san dhaamsa akka nu dabarsan barbaanna.
kanumaan wal qabsiisee obbo Taayye akkuma isinuu dubbattan bakkawwan adda addaatti ajjechaan akkanaa raawwatamee jira fakkeenyaaf amma akka calanqoo keessatti ajjechaan akkanaa raawwatee jira bakkawwan adda addaa keessatti raawwatee jira gama sanaan agammaa qorannaan geggeeffamee gara fuulduraatti waan deeme gama seeraatiin bakka kana ga'eera waan jedhamu jira.
Calanqoo sun qorannoon isaa raawwatee jira seensonni cabsee Oromiyaallee ogeeyyiin jiru keenyaallee deemanii. waan toora sanitti gaafa san raawwatan irraa jalaan eenyutu bakka san ajajaa akka kamitti akka sun raawwate ka jedhu qorannoon qulqullaa'ee jira garuu san caalaa wanni achi fagaate hin jiru deemsarra jira garuu wanni sun eenyutu maal raawwate wanni hanqatu wanni silaa ragaan gama raayyaa ittisaa irraa kennamuu malu tokko tokko wanni hafullee jiraatu galmeen isaa qulqullaa'ee sirritti ibsamee lafa jira wanni suni. Ka bakka biraatis keessatti haala kamiin maal ta'e ka jedhu sun hundumtuu galmaa'ee tartiiba qabateeti ka jiru garuu gaafachiisuu irratti nama yakka san raawwate dhiyeessuu irratti rakkootu jira fakkeenyaaf madda walaabuutitti dhiyoo kana wanni raawwate hin ture bakka sanitti namoonni akkanumaan gabayaa keessa otoo jiranuu dubartoota aannan gurguran fa'aa irratti rakkoo raawwate ture waan sanis abbaan raawwatellee kanaa nama akkan akkana jedhamuu fi daa'imman karaa gamasiitiin ayyamamaa hin turre bakka isaan rakkoon hin jira maree maree garuu ammas hundumtuu tokko lama hidhamee lakkaa'amee namni badiidhaan balleesse gaafatamuu irra jira tokko lama hidhee anaaf hin jiru hin gaafatama ejjennoon jiru kana gama keenya.
Biiroo Haqaa Oromiyaatti sadarkaa ittaanaa hoogganaa biirootti abbaa dursa hojii koominikeeshinii obbo Taayyee Danda'aa ibsa kennitaniif guddaa isin galateeffanna.